Chui Mosi.
mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwe bwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze amakuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane ni nahazo umwe mu bavoka bunganira paul rusesabagina mu mategeko umubirigi metre vincent lurquin avuga ko aheruka mu rwanda aho yamaze iminsi itandatu ariko ntahabwe uruhusha rwo kubonana n'uwaburanira
au fait qu'il y ait un, un conseil euh, euh, belge qui vienne euh, interroger et, et aider son client. Donc.
aha metre vincent lurquin yunganira paul rusesabagina agira ati sinzi ico batinya umunyamategeko w'umubirigi aje kubonana n'uwo yunganira Eh, iyo umwavoka avuye hanze ashaka kuburanira umuntu mu rwanda cyangwa kumwunganira bisaba ko haba hari amasezerano ya reciprocity hagati y'urugaga rw'abavoka n'urwo rugaga aturutsemo uyu nawe ni julien kavaruganda arongoye urugaga rw'abavoka mu gihugu c'u rwanda asigura ko amategeko y'ico gihugu atomora ko metre vincent lurquin yimwe uruhusha kuko atarakwije ibisabwa n'amategeko y'u rwanda mu rwanda kandi havuga utugeso tubi turimwo kunywa ibiyayuramutwe mu rwaruka rw'abarundi rwahungiye mu turere twa muhanga na huye mu ntara y'amajepfo y'ico gihugu ayo makuru yose arimo n'ayagezwe hirya n'ino ku isi turayarambura mu kanya isasi amakuru ageze hirya n'ino ku isi turahera muri mali ahavugwa igitero c'abakekwa kuba intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu cahitanye abantu mirongo ibiri na babiri inkuru tubaza mugenzi wacu frederic nkundikije umuvugizi w'igisirikare ca mali yatangaje iyo nkuru avuga ko intagondwa za kisilamu zakoze ibitero bitari bike mu gihugu hagati ku munsi wa gatatu zikica abantu bashika mirongo ibiri na babiri ivyo bitero nivyo bihitanye abantu benshi mu gihugu ca mali kuva ku igenekezo rya cumi n'umunani ry'ukwezi k'umunani igihe haba itembagazwa ry'umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu ico gihe abasivile cumi barishwe inyuma yaho imodoka ya gisirikare barimwo igwiriye mu mutego w'abarwanyi hagati y'igisagara ca bandiyagara n'igisagara ca bankasa igisirikare ca mali catangaje kandi ku bandi basirikare cumi na babiri baguye mu bitero bibiri bitandukanye vyabereye mu gihugu ca mali ku munsi wa kabiri muri somaliya naho intagondwa z'abarwanyi b'umurwi wa al shabab zishe abasirikare umunani b'ico gihugu frederic nkundikije aracakomeza ico gitero cabereye mu manuko bw'igihugu ca somaliya aho abo basirikare baguye mu mutego w'izo ntagondwa colonel ahmed hassan yatangaje iyo nkuru avuga kandi ko abasirikare babiri gushika ubu bataratorwa inyuma yaho abo basirikare bari mu modoka zikurikirana baterewe bari bashitse mu ntara ya shabere hagati y'igisagara ca afoya n'igisagara ca wenlaweyina ico gitero kibaye inyuma y'iminsi mike ibiro by'igihugu ca somaliya bijejwe iperereza bitangaje ko vyafashe amatoni mirongo umunani y'ubumara bwa aside bwari butwawe mu ntara icumbitswemwo n'umurwi al shabab
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho dutandukire amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari umwe mu bavoka bunganira paul rusesabagina mu mategeko umubirigi metre vincent lurquin avuga ko aherutse mu rwanda aho yamaze iminsi itandatu ariko ntashobore kubonana n'uwo yunganira mu kiganiro na mugenzi wacu venuste nshimiyimana metre lurquin yavuze ko atazi igituma yimwe uburenganzira bwo kubonana n'uwo yunganira mu minsi itandatu metre vincent lurquin yamaze mu rwanda avuga ko buri munsi yabaga ategereje ko yakwemererwa kubonana n'uwo yunganira paul rusesabagina ariko ntibishoboke ati ntabwo nzi uko byagenze gusa ntabwo nigeze mbona uruhushya rutangwa n'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka naratashye ariko nzasubirayo vuba njyanye n'abayobozi mu butabera mu bibigi kandi nzakora uko nshoboye mbone rusesabagina metre lurquin akomeza avuga ko muri iyo minsi itandatu yamaze mu rwanda yashoboye gusoma dosiye ya rusesabagina akongeraho ko mu myaka makumyabiri amaze aburana imanza mu rwego mpuzamahanga ko ari ubwa mbere yangiwe kwinjira muri gereza ngo ahure n'uwo yunganira ariko akizera ko ibintu bizagera aho bigatungana ati ndizera ko bazashyira mu gaciro tugashobora kubona bwana rusesabagina kubera ko bitabaye ibyo urubanza ntiruzaba kubera ko ntawaburana adafite umwunganira mu rwego rwo gushaka ibimenyetso by'urubanza leta y'u rwanda yifuje kuzohereza umugenzacyaha mu birigi ibyo bita mu gifaransa komisiyo rogatoire kimwe n'uko ububirigi bwifuza kugira ubwohereza mu rwanda metre durkin akibaza uko bizashoboka ku ruhande rw'u rwanda ati ntabwo mbona neza ukuntu umubirigi bakwemera ko abagenzacyaha baza kandi bo baranze ko abavoka bajya mu rwanda kureba uwo bunganira w'umubirigi ijwi ry'amerika yakomeje kubaza metre lurquin wamwangiye kubonana n'uwo yunganira paul rusesabagina asubiza muri aya magambo umukuru w'urwego rw'ababuranira abandi mu rwanda ni we ugomba gushyira umukono ku ruhushya rwo kwinjira muri gereza ntabwo rero yigeze abikora ku mpamvu ntigeze nsobanukirwa metre durquin yarangije avuga ko azasubira mu rwanda inshuro zose zizaba ngombwa kugeza ashoboye kubona uwo yunganira akavuga kandi ko bitabaye ibyo nta rubanza rwaba uregwa atabonye umwunganira yihitiyemo paul rusesabagina afite amwunganira babiri bamuherekeza mu rukiko abandi bakomoka muri amerika australia canada n'uburayi batoranijwe n'umuryango we ntibaremererwa kumubona venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres tukiri kuri iyo nkuru umukuru w'urugaga rw'abavuka mu rwanda julien kavaruganda mu kiganiro cihariye na mugenzi wacu asumta kaboyi yasiguye ko metre vincent lurquin atahawe uruhusha rwo kuraba uwo yunganira kuko atarakwije ibisabwa muri vyo harimwo gukorana hagati y'ingaga z'ububirigi n'u rwanda kugira ngo umuntu yunganire umuntu mu rwanda nk'umwavoka aba ari ku rutonde rw'abavuka mu rwanda dufite urutonde rw'abavuka bagera ku gihumbi magana atatu hari abava muri kenya hari abava muri uganda hari abava i burundi hari n'abanyarwanda ubwabo abo ngabo ni ukuvuga ngo ibiteganywa n'itegeko barabikoze bararahiye mu rwanda barakoze ibizamini bisabwa bakaba bafite na diplome yatanzwe na arpd kuri urwo rutonde iyo umwavoka avuye hanze ashaka kuburanira umuntu mu rwanda cyangwa kumwunganira bisaba ko haba hari amasezerano ya reciprocity hagati y'urugaga rw'abavoka n'urwo rugaga aturutsemo itegeko ry'urugaga rw'abavoka mu rwanda rya bibiri na cumi na gatatu riteganya mu ngingo ya gatandatu n'iya karindwi kugira ibyo bikorwa ubundi ugomba kuba uri uwo munyarwanda cyangwa uturutse mu gihugu cyangwa gifitanye amasezerano mu rwanda abafite egisepusiyoni abaturutse mu bihugu byo mu burasirazuba east african community kuko hari amasezerano yasinywe n'u rwanda mu gihe u rwanda rwa rwinjiraga muri uwo muryango rufungurira imiryango ababa baturutse muri ibyo bihugu ariko nabo mu bwuzuzanye ni ukuvuga ngo iyo nabo batwemerera kuba twagirana ubwo buhahirane umwavoka wo mu rwanda akaba yajya gukorerayo n'umwavoka waho akaba yaza gukorera mu rwanda nyuma y'ayo masezerano ubundi nta bindi bihugu tuzi u rwanda rwagiranye narwo amasezerano nk'ayo ngayo n'urugaga rw'abavuga kuri ubu ngubu nko mu bihugu by'uburayi ayo masezerano ntayahari kuri icyo kibazo warumbajije ikindi kijyanye n'uwo mwavuga wo mu bubirigi we agera mu rwanda muri icyo cyumweru sinabonekaga ko nari mfitemo amanama menshi n'inama nkuru y'ubucamanza yagombaga gutegurwa ariko bamuhaye ibisabwa urugaga bamumenyesha icyo amategeko ateganya nawe abisaba kuko mu byo amategeko ateganya hari harimo no gusaba urugaga rw'abavoka rw'iburusera aturukamo ibyo umwavoka w'umunyarwanda udafite ubwenegihugu bw'ababirigi yakenera kugira ngo ashobore gukorera mu bubirigi byari ukugira ngo urugaga rw'abavoka na sekiriteriyeti bamenye amakuru yuzuzanya ajyanye n'ibyo itegeko riteganya niba umunyarwanda yakwemererwa kujya kuburanira mu bubirigi ari umwavoka mu rwanda ariko atari umwavoka bubirigi basubiza yuko bidashoboka ku munyarwanda yo kuburanirayo kuko amategeko yabo nabo adashyirwaho n'urugaga rwabo ashyirwaho n'abashinga amategeko yabo ko ariyo mpamvu batabihindura bajya gusubiza basubije ndumva ejo cyangwa ejo bundi hashize uwo munyamategeko wo mu bubirigi yari yarasubiye iwabo bivuze ko rero kuko batakwemera ko abanyarwanda bajya kuburanira mu bubirigi namwe bitakoroha ko uyu mwavoka yaza kuburanira rusesabagina mu rwanda yego ubwo bivuze ko nanone atagize n'ubushobozi bwo kuba yamusura kuko nyine atari yemewe
ikibazo cyo gusura ubu ngubu amagereza ni uko amagereza ku miryango kubera ikibazo cya korona virusi ntabwo aba imiryango n'abantu inshuti yemerewe gupfa gusura abantu gereza itabyemeye cyangwa atari impamvu ziyi zidasanzwe zabayeho turi ku rubanza rwa rusesabagina by'umwihariko we nk'umuntu nyine wenda umuryango uvuga ko ufite ubushobozi wakwirira abavoka washaka abo ari bo bose ubwo byaba bigoranye kugira ngo baze gukorera mu rwanda nkurikije ibisabwa twebwe tugendera ku cy'amategeko ateganya amategeko ateganya ko umuntu waba aturutse mu gihugu dufitanye na cy'amasezerano icyo gihugu nacyo cyemerera abanyarwanda kuba bakiburaniramo dushobora nabo kubaha uburenganzira bwo kuburanira mu rwanda noneho biremewe yuko bariya bavoka bashaka guturuka hanze bashobora kuza bagafatanya n'abavoka bo mu rwanda ntibabe bamwunganira bonyine ibyo byakwemerwa oya bo basaba umunyarwanda bizeye mu rwanda uwo muntu umukeneye ukeneye ubwunganizi mu mategeko mu rwanda yemera akaba aribo bakorana ni ukuvuga ngo nko muri urubanza rwa rusesabagina metero gatera gashabana yemerewe kuba yamuburanira kuri lisite bari batanze niwe wari umunyarwanda kandi afite ibyangombwa byose bimwemerera kuba yamwunganira kandi numva nawe bamwemera nk'uwo nguwo rwose aba yujuje ibyangombwa afite ubunararibonye mu mwuga ashoboye gukora ako kazi kandi ari nyir'ubwite aramwizeye icyo gihe amwizeye nta famiye imwizeye baba bashobora gukorana ari abavoka be bari basanzwe bakorana nyir'ubwite iyo avuze ati ntabwo ntibashaka imirimo bari bafite baba bayirangije icyo gihe abaye ashatse gukomezanya nabo nabyo biba bishoboka akongeraho n'abandi njya nibuka ko mu rubanza rwa ingabire victoire harimo abavoka baturutse mu buhorandi iryo tegeko ntabwo ryari ryagahindutse itegeko twebwe ryagiyeho muri bibiri na cumi na gatatu ntabwo namenya uburyo bagiye kuko atari nanjye wari mu buyobozi bw'urugaga muri bibiri na cumi na gatatu nibwo iryo tegeko ryashyizweho ku rubanza rwa madamu ingabire ngo ryasaba kureba uburyo bari bashoboye kwinjira mu rubanza kugira ngo bamwunganire muri ubwo buryo cyangwa niba hari andi masezerano yari yabaye hagati y'ibihugu ku buryo niba bamwohereje mu rwanda avuye mu kindi gihugu hari kondisiyonarite bashyizeho hagati y'ibihugu hagasinywa ayo masezerano agira n'ingaruka ku itegeko cyangwa ku mategeko ngengamikorere y'urugaga rw'abavoka icyo gihe byashoboka ariko twebwe turagendera kuri ayo ngayo kuri iryo tegeko rya bibiri na cumi na gatatu nari nabiciye ku masonga nkitangura ikibazo cy'ibiyayuramutwe no kwifata nabi biri mu bibangamiye urwaruka rw'abarundi bahungiye mu turere twa muhanga na huye mu ntara y'amajepfo y'u rwanda abakobwa batwara inda zitifujwe abahungu nabo bakiroha mu biyayuramutwe birimo imogi n'ibindi ababaserukira n'abari mu mashyirahamwe akorera mu gisata cy'uburezi babwiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ko icyo kibazo kibaraje ishinga gutwara inda utavuga ngo ufise uzo gufasha kurera umwana ni ikintu kibabaje cyane kandi kigoye ubu mwigeme ni umwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye mu karere ka muhanga mu ntara y'amajepfo y'u rwanda weco kimwe na bagenzi we batarashikana imyaka cumi n'umunani baba mu karere ka huye muri iyo ntara nyene babona ko ubuhumbu bubabangamiye icyo gihe uca wiyandarika cyane kuko uba ushaka umwana abeho gute genda abaho gute biriho cyane cyane genda yifashe telefone umuhungu udashaka amahera ibiki ntuzayampara rimwe kabiri ngo nanjye ngendere ngaho oya ugomba kuzokwishura kandi nta bundi buryo nzokwishyuramo kandi iyo nda nta handi ufise uyijyana ugasanga akeneye ikintu nka kiriya ntiyakibonye ashobora kubaho nka runaka ntibyashobotse agaca agwa mu bishuko bigatuma ahura n'ibyo bibazo by'ubwo buhumbu agatwa izo nda zitemewe ibibazo byo kunywa urumogi abajene banywa ibiyayuramutwe ngaha ibiyoga ni benshi cyane ni benshi kandi biratwononera ubuzima uh, kugira ngo twari dutifujwe kenshi abantu babakene kwihangana ubuzima uko bumeze ko twari tubayeho mu rundi siko tubayeho ubu bemeza ko izo ngeso mbi zibatwara kubera kubura ico bakora bakavuga ko igihe co kurwanya ikiza c'umugera wa covid cumi n'icenda bamazemwo amezi ndwi bataja kw'ishure casongereye isibe mu kongereza igitigiri c'abakobwa abakobwa batwaye inda zitifujwe n'abahungu banywa ibyeyuramutwe ikintu gituma tuja muri ubwo buhumbu canke muri ibyo bintu bitagira akamaro ni kubera kubura okipasiyo kwiga twicaye muhira kandi iyo wicaye umwanya munini wiyumvira ibibi bibi negative gusa nimba uri impunzi menya ko ubwa mbere ufite ibibazo niho ujya gushiramo ibindi bibazo rero bica bigorana cyane ukuntu nubona twabirwanya nibaza yuko ahanini kubera abajene baja muri izi bintu by'ubuhumbu kubera baba bari inokipe hama baba bafise ibibazo byinshi bagaca bagomba kubikemura bitwaye mwayo mayoga mwayo madroge abakobwa bagashaka kubona ibintu bataruhiye kubera batari ukipe badakora cyangwa bakabatera mada icyo mbona rero cyokorwa ni ukugira ngo ni ukubukipa bakaba ama activite menshi abajene bakora bagakeya ahantu bahurira bakaguma babona inyigisho twanyurwa na dukeya dufise ntituje gushaka byinshi oya nitujya gushaka byinshi tuzokwiyandarika umwe mu bavyeyi barereye muri utwo turere ahanura urwo rwaruka rw'abarundi kwihangana mu buzima butoroshe barimwo kugira ngo bazosubire mu gihugu cabo bakiri bazima bakagerageza kwiyakira uko bari kose abavyeyi natwe twubaba hafi ntitubarye umutima abana b'abigeme tukabiyegereza tukabaganiriza kugira ngo birinde gutwara inda batifuje n'abahungu nyine hari abo bihora bishikira bakanabafunga bakamenya ko igihugu cyacu cyatwibarutse kidukeneye komite serukira impunzi ivuga ko yahagurukiye icyo kibazo etienne nibaruta atwara impunzi z'abarundi i muhanga atewa amakenga n'ibitigiri vy'umurengera vy'abakobwa b'impunzi z'abarundi batwara inda zitifujwe hamwe n'abahungu bafungwa kubera kunywa ibyayuramutwe jewe kenshi birakunda gushika ugasanga nko muri polisi barampamagaye ko ariho abana b'abarundi bafunzwe njya kubaza akambwira ati abana bazira kunywa ibiyaramutwe ugasanga kugenda kugira tugire ama intervention kugira ngo abana se bari kugwe turi mu bibazo igihe cyose bikeneye ko ababyeyi baba hafi y'abana babo abana bajya mu buhumbu butandukanye abahungu bagenda gufata ibiyaramutwe abakobwa bagendana n'abandi ingaruka mbi ugasanga abana batwaye inda batifuza ishami ryigenga ryitwa fmv forum pour la memoire vigilante rikorera cyane cyane mu ntara y'amajepfo y'u rwanda rimaze igihe ritunganya inyigisho zo kurwanya amabi aturuka ku buhumbu n'izindi ngeso mbi muri utwo turere nk'uko gahimbare reveriye icegihe acutwara iryo shyirahamwe yabibwiye ijwi ry'amerika n'inyigisho ku rwaruka rw'impunzi cyane cyane dushimikiye ku gukaburira urwo rwaruka inyifato nziza ibereye umujene akwiye kuba afise ni ikibazo kimaze kugaragara twebwe nk'abagize umuryango twarakibonye nk'abantu tubabamwo tubegereye turabaza hirya no hino abarongoye komite ziserukira impunzi barabibonye baratwitura baradusaba ko twogira icyo dukoze muri huye barabidusabye kandi naho turagerageza intara y'amajepfo y'u rwanda irimo impunzi z'abarundi hafi igihumbi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hcr rivyerekana abo bose baharurwa mu mpunzi ziba mu bisagara pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeza n'ibiganiro tubafitiye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u burundi sefo arusha rwiyemeje guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'i arusha rumaze iminsi ruvugwamwo kutumvikana no kurwanira ubuyobozi mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na emmanuel ndereyimana umuvugizi w'urwo runani ari kigali mu rwanda akaba n'umunyamabanga warwo atangura amubaza uko urwo runani rwifashe muri kino gihe mu bisanzwe icyuka kibi cyatanguye ku itariki zibiri z'ukunani aho uwo turi kumwe mu runani yahora ari umuvugizi jeremine nani yandika urwandiko amenyesha leta y'uburundi ko mu mezi abiri batisubiye ko ngo bikubita agashi ko azobatera sinzi ko urwo rwandiko mwabumvise akoresheje umuheto urwandiko ngira mwarabwumvise hanyuma twebwe rero tuca turabona tuti uyu muntu adushize mu mutego turakora inama turamubwira tuti ibyo bintu uhejeje gushika gutangariza abarundi n'amakungu ntawe mwabivuganye kuko twebwe turi urunani rukeneye impinduka mu burundi duciye mu nzira za politike na diplomasi nta bintu byo gufata umuheto twe duharanira hanyuma duca tuhitamo kumukura kuba umuvugizi kuko n'ibintu byari bigiye kudukwegera urabona na leta y'uburundi ishobora guca ifatiraho iti ba bantu bariko bakoresha inguvu z'umuheto n'ibiki kugira ngo dufatirwe ibihano ku rwego rw'amakungu n'abandi bose baba bumva urunani rwacu imbere bari barutegereye atari ko bukire jeremy minani mwamukuriye mu nama nkuru y'urunani twamukuye ku giti cy'umuvugizi inama ikoranye baca bashinga icyo gikorwa jewe nka umuvugizi wa sefora rusha ubwo rero ejo bundi aho dukoreye inama yo guhindura biro isanzwe itwara sefora rusha kuko ikiringo cyayo cyari kirangiye aho itwagwa na perezida mu rwengezo shobino niho twari dukwiye turi cumi na babiri koromu yari ikwiye hanyuma turiga ingene amategeko avuga ingene twosubiriza uwahahora usanga ingingo ya cumi na gatandatu article seze hari ibintu bifobetse ukuntu tuvuga ngo ibintu byo gusubiriza uwahahora biciye muri ordre alphabétique mu majambo make murashaka kutubwira abategetsi bagize urwo runani ubu runani muri ubu mwanya rutwagwa na bamvuga inyumvira frederico icegera ciwe akaba uwitwa rwigemera jean bosco na jewe ndereyimana emmanuel nkaba muri secretaire general nkasubira nkaba n'umuvugizi mu gihe rero twari ko dutunganya iyo nama gutyo ngo tugire icyo dushikako barisohoye mu nama ari batanu jeremy arasohoka mu nama ndayikengurukiye asiga avuze ko atanze imihoho ku giti cyiwe cya sekretari generale hanyuma tubona abagiye ari batanu ariko amategeko araturekurira kubandanya turi indwi muri aba indwi twarabandanije ibikorwa nk'uko amategeko abiturekurira hanyuma tuca tubicisha mu matora mu matora rero haratowe bavuga inyumvira be perezida wigenerabe icegera na jewe n'umuvugizi na sekretari generale umuntu arashaka kuvuga muri iki gihe ko hashobora kuba ari seforo zibiri abo bashingantahe ntibashobora kuba bariko barashinga seforo yabo nabo aho novuga minani jeremy na jean bosco ndayikengurukiye ndayikengurukiye mu bisanzwe bo bari cyane bahengamiye cyane mu bintu byo gukoresha ingufu ibigwanisho nta seforo ikoresha ingufu n'ibigwanisho ibako ibyo bakoze ahubwo tuca tubona umengo ibintu ariko barakoreshwa n'ubutegetsi bwa bujumbura kuko ibintu baje gukora muri seforo arusha tubona ko ahubwo ari ibisigarira by'abari basigaye igihe basambura penarere nibwo bari baje rero kudutera ingorane duhiriwe durishije rero ko baraye bikuyemo seforo twe tugiye kubandanya ibikorwa ibyo byabo bishizemo byo gushaka gukora bakoresheje umuheto babikore ariko bakabyitirire siporo urumva abantu nk'ubu rero muri siporo arusha tuwe dufata yuko ko bikuye mu nama bakagenda ntibakiri muri siporo baragiye ibyo bindi barimwo iruhande ni ibikorwa tutazi dutangazwa gusa n'uko tubona bariko bariyitirira ibikorwa bya siporo arusha bakoze ibindi biro iruhande urumva ni ibintu byo gutoba byo kubabaza amazi abantu ariko twebwe muri siporo arusha turi ku kivi turiko turakora ukuri kwamye nibaza ko atawe byotera impungenge na kare ugutuka ntagutorera ahubwo banyibukije kuko ejo bundi yaciye avuga ngo muri ibyo bagize iruhande ngo bakuye bamvura imyumvira emmanuel nazigenera ngo babakuyemo burundu mu mugamba baciye banyibutsa kera nkiri muto umusazi numvise avuga ngo ngo ya ngo yirukanye papa ku rutonde w'abakristo katolika nico kimwumva ntaco bimaze natubivuze twebwe sefora arusha turi ku kivi abarundi bavyumve amakungu avyumve nta cahindutse abo biyadukije ubwo kumbure bagikubita agashi basubire baje ku murongo ikivi c'urunani sefora ntigishobora kuba carata agaciro muri iki gihe hari leta nshasha mu burundi ahubwo ubu niho ibikorwa bikomeye rya leta nshasha murazi ko iri mu makanda y'uwahora atwara igihugu ariwe nyakwigendera nkuru nziza amabi yatumye dukora urunani ngo turabe ko ibintu byogaruka itoto mu burundi dusubije amasezerano yarusha ngo asubire atubere icumu twishimikije kugira ngo igihugu kigende neza murabona ko amabi akibandanya ahubwo ubu niho tugiye nyine kuzikenera ngo zigume kugira ngo turabe ko agateka kazina muntu mu burundi kosubira kakagarukirwa tukaraba yuko urubuga rwa politiki rusubira kuguruka abantu bagakora amaradiyo yahunze murazi ko menshi akorera mu mahanga asubira atahe akora ukuri kwamye abari muri sosiyete sivile bagaharanira inyungu za politiki bazi bako ibyo nibyo bibuze mu burundi kandi nibyo turiko turaharanira kugeza uno munsi hari abantu bashobora kwibaza ko izo ndyane ziri mu runani seforo ari indyane zerekana ko urwo runani rwasambutse abo mubabwiriye urunani ntirushobora gusamburwa n'umuntu kubera atashoboye gushikira icyo yipfuza mu mutima uwaje arondera inyungu ziwe canke ariko akorera leta y'uburundi mu kinyegero imana ishimwe barashiza byarashitse baribonekeza baragiye ubwo rero dufata yuko baragiye atawubirukanye turabasezeye kuko abasigaye turahari ingufu zo gukora dukorera abarundi turazifise ibyo twumva mu majambo y'ibitutsi bariko baratanga hirya no hino twe turi kukizi nta kidusamaza abarundi benshi ni ibyabona ibikorwa dukora urumva rero yuko ku bijyanye no guhangana na leta y'uburundi tubiriko abo nabo bashaka kuzana umuheto muri sefora arusha kurwana gukoresha ingufu oya sefora arusha turi ku murongo w'ingwano ya politike ingwano ya diplomasi ibyo by'ingufu ntibishobora kudusamaza jeremy yarabitangaje mwarabyumvise yuko ashaka kurwana na leta y'uburundi yari ihaye amatumu y'iminsi mirongo itandatu ndayikengurukiye nuko nyene yama ari muri ibyo jeremy nibaza ko ariwe yamukwegeye muri ibyo kuko imbere yakora neza mu bya politike nizi ko yashatse kumwishingikiza kubera afite kahise ka k'uburoberi bakabona ko bikora gutyo bakabizana mu ku nguvu muri sefora arusha oya igice kirenga mirongo icenda ku ijana muri sefora arusha ruharanira impinduka z'intwaro mu burundi tubicishije muri politiki mushenahe nderimana emmanuel turetse abari muri komite y'urunani sefor inguvu z'urwo runani zihagaze he abanyagihugu bari inyuma yanyu bangana iki turi urunani turi mu migambwe hari umugambwe ipede ziganibanga nsanzwe ndiwo hanyuma hariho perezida dutwara ubumavuga inyumvira ari muri fogeru tugaca tugira guigenera cegera ciwe ari muri iprona ubwo rero n'ayandi makomisariya menshi abari mu yindi migambwe urumva iyo bavuze iprona mu burundi bakavuga ipede mu burundi bakavuga ipede zigamiyanga bakavuga na na forodemu mu burundi ufatiye ku wahora ari umukuru w'igihugu ubu ariwe mukuru wa sefora arusha uno munsi bavuga inyumvira frederico murumva ko iyo migambwe ari urunani rw'amamiliyoni y'abarundi izo ngubu urumva iyo ziva aho ziri abo bandi nabo ndazi ko bahora bogera kuri twebwe niba bahisemo kugenda ni ukuri nta nguvu badutwaye nta n'umurundi atabizi yuko iyo migambwe yabo ariyo kuri interineti ariko iyo migambwe mumvuze murazi ko ari imigambwe irimo imice myinshi kandi n'iri mu burundi yitwa ko yoba ifise abantu ititwaye neza mu matora yabaye mu burundi iyo migambwe irakomeye cyane kuko byo kuvuga ngo ni bice ni bice mu byo leta y'uburundi yakoze muri ya porogaramu yabo yo kugira nyakuri mu migambi ariko abanyagihugu bo nta muntu aba nyakuri mu mutima wiwe kanatsinda barabibonye ejo bundi bajya guhangana na sendegevudeve mu matora barayitinze impaga bisigura yuko izo nyakuri biyegereje ni nyakuri mu mpapuro ariko nta nyakuri iri mu mutima mu mitima y'abanyagihugu imigambi y'urwo runani cyangwa igice cy'urunani sefor murimwo muri amezi ari imbere ni nkihe murashaka kuducira ku mayandi kugeza ubu sinavuga ngo turi igice kuko iyo hagize abahitamwo kuva mu gikorwa barimwo bagashaka kugenda bagisambuye ku nyungu za leta yo ya bujumbura cyangwa iya gitega ariko bagaca basanga abagabo bari kumwe n'abagabo b'ijunja n'ijambo tutashobora kunyigwanyigwa kunyeganyegwa n'imiyaga iriko irahuha nkatwe sefora arusha rero nta bice kugeza uno munsi birimo hanyuma imigambi dufise murayizi umugambi nyamukuru murazi ko burundi atakigenda n'igihugu ca nyuma mu bijyanye n'ubutunzi n'igihugu ca nyuma mu bijyanye n'agateka ka bina muntu n'igihugu ca nyuma mbese mu bijyanye n'indero mu bijyanye n'ubuvuzi ibisata byose bya leta ari ibikorwa rusange icyo twita ibikorwa bya leta ibisata byose byarasambutse igihugu gikeneye gusanurwa gusubizwa ito gusubira itoto mushanahe emmanuel ndereyimana ivyo ntivyo biba biva ku njyane zagiye ziba mu rundi cane cane indyane ziri hagati y'abanyapolitika sizo zisubiza inyuma igihugu oya si injyane z'abanyapolitike mu burundi cagiye kuhonona ni intwaro ubutegetsi aho haziye sendedevudede yaje ivuga na jenali ndayirimwo icyo gihe tuvuga ko tujye guhindura ibintu ku neza y'abanyagihugu kandi mu mwaka umwe ibiri twarabikoze birashimwa ariko ntitwamenya ko twanyegewe n'abakunzi bindi abantu hema yuzuye baciye bagira urunani mwazi ko mu burundi kugeza n'ubu n'akazi gatoyi katarenza abantu mirongo ibiri n'aho igihugu gikenye bo baratunze kurusha igihugu baratunze bimwe birengeye
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderese ni voa radiyo yacu
akaba ari no ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ni nahazu ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fatuma arimasi karara bikaba byari bihagarikiwe na etienne karekezi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimwo byose naho ubutaha